raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته لكيفتوت راديو نور الهدى الحمد لله غرغر ربي قداتين سجن تاتين الربي الثاني كل أجه بركم تقوفي لبافري ففتمي أفور أكلاكف سجرا تكاهو نوفمبر كلن بركم لما في ديدمي لما كلاكف سميلاديات سنيف ديهاتو سجنتا قويا كميسا قبني ديهاني جرّا Sagantaa har'aa keessatti qophii jaarmee bultii Islaamaa isiniif dhiyeessina. Sagantaan tun nama hedduu akka dhaqqabduuf laayik godhuudhaan qoda keessan baha. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتوت هردفوت تي في نور الهدى اكو مثلا ايجتوتا ديبي إيانة تيسني خرا بروغرام ددتش جاللاتي في ركتش سنة وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إينا درا أكجت وبليتي تيني تك ميدقي فتلا فنمني شمرن تاتن شفتي ورقرتي halkanii guyyaa bultii jaaruudhaaf yaada qabdan cuftinu mee waan obbaliitiin teenya tun jettu dhaggeeffadha. Akka jettu obbaliitiin teenya yeroon iyyannaa isini galfachaa jiru tana keessatti umriin tiyya amataa diidami torba. Garuu immoo ani nama hedduu silaa bultii jaarratee ilmoo fiillee arguuf tokkorraa. Haa ta'uu yoo akka hireetti illee taate namni hedduu na gaafata. San keessaa nama kanii yaadadhu sirriidhaan nama afuri. Jarri afran kuni cuftinu adduma addaani wal quban qabanii deebisa narraa eeggata. Kaduraatiis kadura na gaafatu halamme isaadhaatis akka gartee namni na gaafatee jiru anis waattiin himne. Kasadee isaatiis akka halammee isaa na gaafatu ittiin himne. Kaafaree isaatiis akka kasadee isaa waan sadee isaa na gaafatee jiru anis ittiin himne. Walumaagala isaaniitiinuu obsaan na eeggadhaa je'eetiin wilii seeneef. gurbaan dura na gaafate namuma ganda keenya kana keessatti waliin barachaa turre garuu gurbaan kun eega waa baratees nama dalagaa qabatee jiruu miti nama hujiillee jaalatuu miti garuu waan inni isa qabeeku ta'eef maaliifiif kanatti samaan dalaganneen ja'an deebisaan isaa mee ani dalagaa dalagachuu dhabuu kiyyaa anuma laalti firraattuma na dhiisinaan ja'a maaliifi bar ummanni gartee naan dura kan digrii meeqa qabu hujii dhabee taa'aa jira ka argatees mindaan isaa harkumaa fi afaani waan takkalee waan isaanii gootu hin qabdu Kanaaf jechaan hojii qabadhee maqaatti fuudhuurra dalagaa dhabeetuma jiraachuun naarra caala jedheetiin taa'i ammoo haayoon tiyya ani biyyarraa bahee carraaqqadhee if jiraachisu duuba eega akkas taate hojii hin qabdu lafa jirta haalamma jirtu kana maaltu fuudhe si yaadachiise mee wanni si heerume eeysan nagalchita akkamin namas ruufta deebii isaan maal taateree egaa rabbumaan nu gargaara ani haayoon tiyya suma tana fuudhee si wajjiin hangaan as jiru jiraadhee eh, hogga rabbiin karaa takko mala naa dhawee biyya tanarraa eh, bakkaan faanatti dhaabbadhu argadhe asirraa bahu egaan baheen booda odoon hin baaneen duratti ati warra keeysan bira si kaayee ani deemu hoggaan ammoo eh, hojii qabadhee takkaahu if biraan si fida takkaahu dhufeetiin si laalaa naan jedhe tokko ammoo kalammee isaadha biyya su'uudii keessa jira jedhe biyya su'uudii keessa hojjeta jawwaala kiyya karaa itti argateen beekuu fudhatee halkanii guyyaa hirriiba na dhoorke saboo obboleeysa ani barbakkeen jiru biyya warra keenyaan jira ala teessee tilifoonaan hirriiba na dhoorkite wannummaan tumaa ooltuuf maali mee ooniifiin na arkadhu siin jee ifiifu ala jirtaa eeysan na galfattaa eeysan na fuutaan jeen deebisaan isaa ani kaayoon tiyya dhufee si fuudhee si wajjin jiraadhee baatii aruuza achi boodaan biyya gartee hojii tiyyaatti garagalee jiraachuu idduudhaan dhufee si laallachuu kana haayoon tiyya naan jaa sadee isaa ka sadee isaa ammoodha afree biyya ameerikaa jira inninis akkuma san tilifoonaan halkanii guyyaa hirriiba na dhoorke inumaa kunifaan hogga haasawa gartee na wajjin shuqulu feeddaggii qololirraan baane tana sa'aa takka fana wajji haasawa kanaas booda firraa saboo ati biyya akkanaa jirta an asin jira akkamma jirtu kanaan akkamitti na fuutaan je'een deebisaan isaa ani yoo ati gartee waliigallee na arkadhu naan jette guyyaa boru ka'ee dhufuu hin danda'a dhufeeni kaasi godhee si fuudhee baatee aruusaa si wajjin jiraadhee hara hojii tiyyaa deebi'ee achi boodaan viizaa si ergee yeroo gabaabduutti akka haadha mana kiyyaa naa taatee na biraa mul'attuun si fadhanaan jedhe. Kaafiree isaati. Kun ammoo ganduma keenya olluma kanaawii warraaf ilmaan illee baadiyyaa qaba garuu magaalaa keessatti mana ijaarratee qaba. Gaafii na gaafannaaniin warraaf ilmaanuu baadiyyaa qabda ayeessatti fuutee na galchitaan jeen. Ati kunoo manaan as keessaa qaba manaan amma as ijaaree kanattiin si galchaanaan jedhe. Walumaa galattuu gaa warri kun cuftu jarri kun cuftinu namuma rabbiif sujuudu. Garuu rakkoon tiyya jara kana cufarraa kaneen irraa filadhu wallaaleetiin mee akkaan gartee yaanni kun hirriiba na dhoorkettii warra keenyallee hin rakku je'eetiin rakkoon tiyya tuni alatti haa beekamtu akkaa gartee fakkaataan kiyya warreen dhiira meeqaa wajjiin haasawa shuqulan kakanaas dhugaatti namni kan yaada kanaatiin sobamaa jiru haatti gorfamanii akkuma san dhiirtinis intala dhalaa takka gartee hogga waa gaafatan ana malee nama intala tana gaafatee jira jechuun itti dhagayamuu dhabdee nami naan duratti gartee si gaafatee jiraa jedhanii odoon gaafanni namuu gama isaatiin dhalaa meeqaa wajjiin haasa'uunis cufaafuu akka gorsataatuufiin iyyannaa tiyya kara keessan galfadhe yoon dogongora irra jiraadhes dogongora kiyya natti himtanii akkaan ibsirreessu yoonii fi gartee kana keessaa rabbii gaditti kanamaa tolu rabbumaa beekaa kanaa sii tole yoonaan jettan afran kana keessaa akkaan tokko filadhuufiin isiniin geedhe.
Yaa obboleettii teenya intalaa islaamaa waa hunda duraa eh, wanni siin jennu eh, rabbii kee galatoonfadhu ta duraa rabbii galatoonfadhu rabbii kee faarfadhu ta umrii gartee ammatuma diidimii torba kanaahu sii kennee islaamummaa irratti si tiisee eh, hamtuurraa si eegee eh, haga arraatiin si afe maaliifii gaafii ta'e tana keessatti wanni kan nama ajaa'ibsiisu eh, ta duraa eh, bultii jaaruu ni feeta rabbiin dhiira gartee sitti fide du'aa illee sii qeebale ummanni kun cufti si beekee intala abaluu si beekee yoo kasi gaafatu tahes haaluma gaarii hijaaba qabeenya diin qabeenya bareedina qabeenya kee ta'uudhaatu mala yoo ammoo ummanni kun gariinsi garii akka ati himtutti biyyoota san tana keeysa warreen ameerikaa jiruu fi biyya su'uudii jiru kuni si beekuu dandahuun rabbii tokkichaaf si malee namni beeku hin jiru garuu inshaa allah ati warra gartee kaat kootiif immoo maal jedhan warra feesbuuk gubbatti suuraa facaafisu sanirraa rabbi sin godhin yoo gartee akkasitti kanama gartee bakka tanaan mokkoramtee sooraatee facaaftu taate rabbi kee sodaadhu intalti dhugaan bultii jaaruu barbaaddu if irra kisheeysitu if bilaashin gootu dhiira meeqatti isin kijibdu wanni sirra ture gaafa gurbaan duraa si gaafatu isuma kana laaltee as qabdee achi qabdee gurbaan kun nan baasuu jecha eegabeeyt warra keeysaniin illee geeysee nama fira keetii ka aqlii qabuutiin illee marihattee obboleeysa kiyya annaan taane jechuu qabdaani lammeeysaa dhufa ka lammeeysaatis hogga si gaafate akkuma ka duraa laalte kanatti duraa duubasaa odeeyfattee warra keeysaniinis marihattee nan baasuu eegabeeyte obboleeysane geetti wannin siin juf ati kana akkana ka sadeeysaa dhufa kunis hogga si gaafate si durallee nami na gaafate kanallee ji'ini ani gartee itti laalee nan baaftu nagayetti jechuun qabda ka afreeysaati karaan kanuma ta'uu qabda amma laal wanni sirraa nama naasisu rabbiin rabbiin si sattaruuf dhiiramee qasitti fidee cufaahuu dhugaattiin himtu namuu deebisaa sirra arkata amma hoggaa deebisaa arkatte hoggaa gartee deebisaa isaaniif deebiftu hamiif deebifta dhiiru ka duraati moo lammeessa moo sadeessa moo afreessa akka nama mul'atutti ammallee ati gartee dabalata jirta natti fakkaatti akka gartee namni biraa amma amma si gaafatu obbaliitii teenya ta duraati ati akka shari'aatti nama hanganaa na gaafate jechuun arrabaa miti kuni fafaa miti zamana nabii keenya keessatti illee argamee jira عليه الصلاة والسلام انت لتكا فاطمة بنت قيس جاني أبا من سيدا سيدين التئسيخ أكستي قافة ديمتو خنقة نمني سيديتي من نفاقان قبو مناسن قبو ورساني قلو قفتي واركنا قبدو في ججة ديمي إداخي في تدو قافة في التنتهمي سخن نجي النبي ربي عليه الصلاة والسلام أما انتلتتون هقا إدا في تأتي akka kee kanatti nam sadi hiitu dhufeef tokko mucaawiyaa jedhan tokkolleen usaamaadha walii galatti nama sadi namni sadeen kun duuba jarri cufti sahaaba waan itti wal dabran hin jirtu islaamummaa fi iimaanaa fi sodaa rabbii qabaachuu fi zamana nabii keessatti alayhi salaatu wassalaam karraa qabattu wallaalte jarri bareedinaas ni qaba diiniis ni qaba maaliin si himaree asxaaboota akkasi nabi rabbi dhufte alayhi salaatu wassalaam yaa ergamaa rabbi bar akkanatti qaadhimaa sadii bakka takkannaa dhufe hadiisni kun hadiisa muslim keessa jira beekadha duuba kaniin irraa filadhu wallaalee meenaa keessaa file jetteen akkasi nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam obboloowwan keenya warra gartaa dhalaan isaanii marihatullee unoo kanatti dhugaa namatti himuun hamaan jedhamtu أما رب نبي ربي مال جين لا فلان ضراب للنساء جين أبلو نما هقو يجارتي سهل كان إيسي سؤولي الآن سيقالي kaan ammoo nama gartee imaltuu deemu kaan ammoo masluufa hin dalagatu keeys jala cufa keeysa usaamaa kana heerumi jeen duba usaamaan kun irra miskiina akkasitti nabii rabbii fileef duuba taanaaf jecha ati gartee nama akkanaatiin nagaa nagaafate naafilaa jechuun shari'uma rabbiitii waa takka illee balleeysaan qabdu atilleen akka yaannutti odoo kheyriin qabaannee kheyriidhaan beekamtuun tahinii sharriin beekamte odoo nama gartaa arraan sana qaama fi gurguree jiraatu taate namni si gaafatu hin jiru kunillee wani nama agarsiisu inshaa allah diin qabeenyaa fi kabajaa if eeydee dubrummaa guutuu qulqullinaan qabaachuu keeti nama agarsiisa tanuma akkasii rabbii si hagudhu dubaa wanni siin jennu obbaliitii teenya namni lama duraanuu akkuma ati jettee warra biyya keessa si beeku lamammuu alatti garuu waa hunda dura wanni siin jennu nu marihachuu keetiif jecha silaa akka gartaa irra wayyinaatti irra wayyinaatti namticha gartee biyya sacuudii keessa jiru yoo heeraa fi seeraa fi iqaamaa qabaate yoo nama diin rabbii qabu taate yoo hatti amantu taate kuni hedduu irra as dhihaataa akka keenyatti fudhatama qaba maaliif har tokkoon biyya islaamaa keessa jira jenneetuma haa fudhannu har tokkoon sillee fiduu dandayaa karaa mana rabbii ifiifis biyya tana keessa jiraachaa dhufeetiis seera yoo qabaate si fudhatee umraa fi hajji illee si goosisuu danda'a. Karaa kaaniin irra hedduun namni biyya keessatti waa haadha abbaa qubsiisaa waa faayidaa buusaa jiru nama biyya faranjii jiru miti nama biyya arabaa tana keessa jiru. Isinuu ni agartan warreen mana jaaru warreen waa galchu warreen waa dalagaa jiru warreen masgiida jaaru kan madarasaa jaaru warreen biyya tana keessa jiru kana. Tana waan ta'eef yoo gartee namtichi kun kadiin qabaatu tahee kasi baasu tahee fedhee warra qabaatu qabaatu baatu sun silaalti namni gartaa filatiinsatti irra as dhihaatu akka gartaa waan anaaf mul'atuutti sani ammoo akka silaa namni siin ji'utti namni akkatti fudhatutti ameerikaa kana garte maquma ameerikaa kana ani kana bakka sanimi bakkiin an jiru karaa bu'aa gartee warra keeysani dhihaachuu fi karaa kheyri itti si dhiheeysuu fi karaa mana rabbiilleettillee si fiduu fi karaa cufattillee namni gartee irra fudhatama qabu hedduu hedduu isa kana jenneeti yaanna insha allahu ta'ala rabbiin oltee duuba akka gartee akka irra caalu rabbiin si haa filu ammoo hoggaa gartee tokkorratti muratte kaniin anju'u kanalleemi kan gartee sadeen keeysa karaa bifaa laaltu karaa qabeenyaa laaltu karaa angoo laaltu wanni waa hunda dura ati ilaaluu qabdu diini diin keessatti waa sadi qabaachuu qaba diin qabaachuu qaba amaanaa qabaachuu qaba si galee haala bareedaa qabaachuu qaba wanni gartee jiruu namaa tolchuu waan kana jechuudha walumaa galattuu duuba rabbiin gartee waan gartee ati yaadde olitti rabbiin si haa yaadu nulleen gama keenyaa rabbi si kadhanna insha allah jara gartee afran jette kana keeysa dhiiftee kabiraa barbaaduun eegini istikaaraa salaati rabbiin marihadhu yaa rabbi jara kana keeysa khayrii naa qabu naa fili ji'iti itti seenii rabbiin si haa gargaaru iyyannaan lammeeysaa ta'u baleeysa keenya tokkooti mee dhaggeeffadhaa jara keenya dhaggeeffadhaa mee dhiirti akka iji obboleessi keenya kun akkuma gaa ilmi dhiiraa tokko dhalaa wajjii wal baratuttiin intala takkaa wajjii wal baradhe gaafaan barnoota keessa jiru dhaggeeffadha intala tan hedduun jaaladhe duuba odumaan an qalbitti jaaladhuuti warri soban beeyni warri haasawa guddisuun beeyni dhufee gartee warra isaanii warri isaanii dhufee kagartee afaan malee namni kun gariin afaan qaba gariin afaa fi afata qaba warra afata qabu santu dhufee na duubatti odoon anilleen quban qabne warra isaanii dhaqatee akkasitti warri kennaniif oduma inni jiruutii beekadha. Ani ammoo intala tana hedduun jaaladha. Intalti tuni guyyuma sadii gurbaa kanaa wajjin bultee manarraa baddee warra isaanii galte. Eega mana ge- mana galteen boodetti natti bilbiltee miidhaggeeffadha. Maal naan jettere aboo ani jaalalatiyyaan fedhii kiyyaan maleetti warri keenya akkanumatti na laqaaqanii afaan na qabanii haqa himachuu na dhoorkanii namuma isaaniif teefni kana godhanii manaan na gayanii guyyaa sadii wajji galee kunoo ana deebi'e warra keenya deebi'e dafiine dhaqqabadhu dafiine dhaqqabadhu manguddoo ergadhu. Amma intalti tun beekadhaa laale galtee iddaa lakkaawwadhee waan kanaas hin dubbanne hin hiikaas hiikameet hin jiran jenne ni beekadha. Manumarraa baay'ee baateeti gurbaa silkiitti goote. Duuba gaafa kanaan jeenani akkas taatu meegaa naa obsi hammaan gartee qaraatii tiyya tana bakkaan giyadhu. Tole marabbaa naan jette. Amma eega isiin akkanaan jetteen boodetti ifumaatti ilaaleetiin yoo akkanatti immoo bultii tana jaaradhe jaaradhe jiruunis akkana mi'a ifuuyyeessu je'eetiin biyyarraa bahe. Eegaan ala baheegaa hin ture. Isiin tun na dhabnaan amma gaa hireen dhuftee fi heerumte. Isiin heerumnaan an amma eegaan gale booda biyyarraa alarraa gale intala tanaan barbaadu seene duuba bakka isiin jirtu. Maaliif waa warri isaanii bakka durirraa deemee bakka biraa galee jiru jecha. Odoon gartee gaa halkanii guyyaa laaf laaf ju'uuf kophee meeqana irratti dhumtee odoon kaaniin kaaniin laga kaaniin kaan xaaru intala tana ganduma keessatti kib wali jennee wal- rabbi waliin dhufite. Gaafaan gartee isi arku. Eessuma jirta je'ee yeroo dhan gaafadhu obboleessa bar yeroo meeqa miila na qabde gaafaan dura mana gurbaatii badee sii yaame naa obsi naan jette lammeessaa sitti himeetiin si gaafadhe hangaan qaraatii bakkaan gadhu naan jette tole je'eetiin si eege ni dhabamte biyya keessaa illeen faannatee dhabe duba gaadhin intala namaati bakka takkaan hin tolu eegaan takka gartee bultiin ganamaan ajjallete dubbii bultii tiyya sirreeffachuun qaba je'e akkasitti hireennaa dhufteetiin heerume barkunoo rabbiin ilmoolee naa kenne naan jette. Gaafa isiin bultii ijaare ilmoolee arkadhu naan jette bar ani qarxamumaan ta'e jigarte. Mudhiin na cite jedhe bar. Duuba walumaa galattu intalti tuni namni isiin heerumti. Mee dhaggeeffadha intalti tun namni isiin heerumti. Nama gartee ka kiristaanaa ka islaamummaa gale. Namni kunni isiin salaatu. Hojiin isaalleen fabrikaa farshoo keessa dalaga. Tanaaf jecha ani kaayoon tiyyata maalimma wanniin isinitti fiigaa dhufeef intala tana achirraa baasee akkaan isii fuudhuun fedhaa maal dhaamsanaa dhaamtanii ija. Yaa obboleessa keenya siifi fakkaataan keetilleen warreen gartee ijaa ija rabbiin namaa kenne tanaan haqan agarre. warreen hogga waa dalaguu deeman bitaasaa mirgasaa duraa boodan laalle. Kayoo intalti dhalaa takka gartee isa dabarte takkasii dhibbaa jira hin beekne takkittuma irratti xiyyeeffate san malee. Obboleessi kiyya dhagaye intalti dhalaa takkaa fi gurbaan tokko wal barachuun shari'aa keessatti haraamii miti wal fuudhaaf jecha wal gaafatu. Muslimni tokko duuba namni muslimaa tokko eega fitti beekne intala tana gartee nin jaaladhaa fitti beekne eega mallee yoon fuudhe intala tana bulfachuun dandeehaa fitti dhagee hatattamaan isii hillima keessa kaayyachuun qaadhimummaan warra isaanii dhaqee gaafachuun isarra barbaachisa. Ati akka armaa olitti atu ibsitetti dogongora guddaa qabda haqa intala tanaa keessatti. tokkoffaa gaafa intala tana wal agartee hajaalattu taate intala tana agartee isee guduunfaa ulaagaa gaafattee intala tana qaadhimaan godhanne takkitii tana beeka intala tana qaadhimaan godhanneetti ammoo kanaa wajjin jaalala si himatta akkanuma jaalachaa jaalala tanaa wajjin isiin si hidhamteetuma akkanatti taa'uudha kaayoo qabda takka lammeessa intalti tuni eega ati afaan malee afaan qabne nama isiif tahe tokko heerumuuf warri isaaniitillee warri isaaniitilleen intala taanii sattaranii isa heerumsiisuudhaaf mirga isaaniiti wannummaan si galcha hin jiru lammeeysaa intala tana gartee eega isiin heerumte eega isiin heerumte intala takka tagartee heerumtee manarraa baatee warra isaanii dhuftee koottuu na fuudhisiin jettu jaarsa duraa jalaa baddee si yaa- si bira haayyatte koottuuti qaadhima na qaadhimadhu siin jette ati immoo gaafa san keeysatti ka isiin waan kana siin jette diddee naa obsii hammaan qaraatii xumuradhu jetteen intalti tun gamasiiti sittiin sittiin dhirranne sittiin gabaabbanne tole marabbaa jettee si eeggatte atichi boodaan afreeysaa kan irraanfanne biyyarraa bahuu kee an deemuufin deemaa sittiin himne intalti tun hanga ati gartee deemtees si eegaa turte amata meeqa lafaa haatiif irraa heerumuun mirga isiiti akkuma marraa akkuma taraa duraati duraatti duraanis maqaa si dhooyitteeti si dubbiftee booda aansitee feera heerumti arrallee si eeydee eega amata dheeraa bulteen booda itti firra heerumti shaneeysaa atimma eega gartee ala baatee alarraa dhufte kopheen meeqa sirra dhumtee odoo isii barbaaddu rabbi walitti isin fidee gaafannaan abogaa obboleeysa yeroo meeqa hireena gubdeetiin taboodaa tanafaa amata hanganan taa'ee si eege si dhabnaan akkasitti bar heerume kunoo rabbiileen ilmoo naa kennee siin jette dhukkuba qalbii teeti hammeenyarraa alhamdulillah jetteellee hin gam- hin gammanneef mabruukillee jenneen intala tanaan maaliree hasadaa si keessa dhufe hinaaffaa intaluma tana bultii sii diigu isii fi abbaa mana sii adda baasu yaa obboleessa kiyya ati mee firra dhaabii ilaali odoonii fi namni tokko intala takka fuutee jaartiin tee warruma isaanii dhayxee takkaa odoo si wajjin jirtu namni jaartii tee sirratti barbaade maaltu si dhaga'ama nama kanaa jaartii tiyya barbaada jechaa odoo dhageeyse namni kun takkaa si jeessaa takkaa ni jeeftaa beekan mee firra kaaye hasanni kee hasanni gartee hasada shayxaana eh, waan sillaalle keessa si galchee akkan talatana gartee gurbaa kana jalaa baaftuuf waan sin galchine jala galtee gurbaan kun gartee hin salaatu gurbaan kun fabrikaa farshoo keessa dalagaa gurbaan kun akkana kana bar nama wan- bar hojii teetii miti wanni si galchin jiru bar intalti tun siin duratti odoo waan kana beektu gurbaa kana heerumte odoo beekuuti warri isaaniitis kenneef yoo niifi gurbaa kanarraa waa jibbite hin salaatuu jibbite farshoo abakkataana keessa dalagaa yoo jibbite isumaatu hiikaa barbaada isumaatu hiikaa barbaada ati immoo eh, intalti tun obboleettii teetimi intala teetimi bar kaa gartee intala tanaan rakkoo tana keessaa baasa jettee isiidhaaf rakkattu badiin gurbaa kanaa islaamummaarraa isin baaftu baduma gartee isarraa argamte rabbiin irraa isin gaafatu isumaa itti gaafatama ati immoo abbaasiitii miti obboleeytiillee miti obboleeysallee miti wanni kun cufti waan isii ilaalu waan si ilaalle waan warra isaanii ilaaluu tanaaf jecha wanni siin jennu tokkoffatti karaa rabbii keetii deebi karaa haaliqa dhabamarraa si argamsiisee deebi'iti toobbaan if dhaqqabi wahuma kana yaaduu keetiif obboleessi keenya kuni kagartee intala tana fuudhe kun kan ati bultii isaa diiguu barbaaddu kuni akkuma duraanuu siin jenne ilma musliima islaamaati macsiyaan naman kafarsiiftu islaamummaarraa naman baaftu waan gartee tawbatan odoo shirkiillee taate namni waan addunyaarra jiruun akka rabbiin isaaf araaramu beeki nasihaan si yaannu duuba ta duraa hatattamaan karaa haaliqaa deebi'i yaaduma kana yaaduudhaaf intala gartee arra yeroo lama hireetti dabarsite tana akka waan dhalaan biyya keessa hin jirre if gootee gurra dhiiraallee balleessite intala tanarraa harka muradhu niyyaa teetiirraa niyyaa teetana hallayya darbi niyyaa teetan ayaadaa jirtu hallayya darbi lammeeysa eh, intala tana maqaa siidhaatii fi tilifoon siitis firra haqi siitu hiree meeqa firra dabarse sadeeysa maaltu si maraachee intala tana jala si akkana si gulufsiisame wanni siin jennu takkaa lama sadiirra intalti dhalaa takka gartee eega heerumtee bultii jaartee ilmaan dhalteen boodetti rakkummaan ati intala heerumtee bultii qabdu barbaaduuf rakkinni kee maali obboleeysa keenya biyya teenya keessatti dhalaa muslima jedhamu yoo walit qabde miliyoon jahaatamni ta'a Eh? si daddarummaan jiru keessatti intala heerumtee lama heerumtee ilmoo qabdu barbaaduun eh, dhukkubni sammuudhaa sitti jiraachuutu nama shakkisiisa inumaa ummata biraaf irraa yoo dhiifte oromoon qofti dhalaan oromoodhaa qofti miliyoon miliyoon soddomni ta'a kutaa takkarraa takka dabri yoo wanni gartee dhalaan ati barbaadu kan argamne taate duba tanaaf jecha eh, walumaa galattu rabbii kee kadhadhu rabbi imaana naa kenni jaartii namaarraa na durumsi intala halaal na foosisi intala dubri- dubraa na heerumsi na yaa rabbi naa kenni ta si beeytu ta diin jaalattu ta na jaalattu ta diin jaalattu jii rabbii kee kadhadhu ta gartee qalbiin itti si buute hatattamaan akka ta- akka taraa duraa saniin ta'ini guduunfaa geeffadhu rabbiin gartee haala hamaa kana sirra haa jijjiiru ta ati quban qabde rabbiin siin haa dhaqqabu wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
maashaa allah shika keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lu'aawul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة